iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo yanyu ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimujye no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mukurikire iki kiganiro uko tukibagezaho murisanga ariko rero mwohereze n'amanimero kugira ngo mwigiriremo n'uruhare facebook yacu murayizi ni voa radiyo yacu murisanga rero
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo koko murisanga u rwanda n'isi yose bariziri- barazirikana imyaka makumyabiri n'umunani ishize jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane ibaye u rwanda ruratekereza kunoza imicungire y'inzibutso no kuzibungabunga neza kurushaho birimo kugabanya imibare yazo no kuzihuza rwifuza kandi ko enye muri zo zinjira mu murage w'isi yose binyuze muri unesco unesco ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe siyansi umuco n'uburezi nyamara na- nizo nako izi nyibutso nyine zigomba ku- kujya mu murage w'isi yose bivuze yuko na unesco izemeye yagira uruhare runini mu kuzibungabunga n'urw'inyamata mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba murambi mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo gisozi mu mujyi wa kigali umurwa mukuru na bisesero mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba duhereye aha twibaze rero noneho ku kamaro k'urwibutso muri rusange urwibutso ni- urwibutso ni iki rusobanura iki rugamije iki kugira urwibutso bifasha iki nibyo tuganiraho na professeur dr josias semujanga mwarimu muri université de montréal muri canada mu bitabo yanditse harimo icyitwa les récits fondateurs du drame rwandais n'icyitwa le génocide des tutsi dans la fiction narrative ni ingero gusa ariko yanditse n'ibindi byinshi ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi professeur semujanga muraho murakomeye
muraho bwana kamirindi muracyahumeka rwose muraho murakoze kuntumiza ni twebwe tugushimiye cyane umwanya uhaye ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo abanywanyi bayo Nu- mu magambo make rero mvuze bibiri mu bitabo byonyine gusa ariko wanditse byinshi nuko duhereye aho ngaho mu magambo make ya mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyakuri ibi bitabo wabivugaho iki mu magambo magufi cyane le récit fondateur du drame rwandais tuba ari cyo duheraho
mu magambo make icyo gitabo nacyanditse cyasohotse muri mirongo cyenda n'umunani nyuma y'imyaka ine jenoside irangiye nashakaga kumenya aho amagambo yakoreshejwe bakangurira abantu gukora jenoside yaturutse icya kabiri ni uko uburyo abanyamahanga bavugaga abanditsi b'abazungu n'abanyarwanda ubwabo bavugaga uko abanyarwanda bari babanye imbere y'intambere igihe cy'ubwami eh, nubwo ntari mu miryango y'abari mu mu bategetsi icyo gihe cy'abwami eh, data yari umunyarwanda usanzwe wiyihingiraga wiyororeraga iwabo ntibari bari muri ibyo by'ubutegetsi nashatse kumenya impamvu dukurikiza ibintu abazungu banditse kandi tuzi sosiyete yacu uko yabagaho icyo ni kimwe icya kabiri mu gitabo kindi naje kureba ibijyanye n'ubugeni ibintu bita literature kuko nibyo nigisha nzagusanga abanditsi banditse nyuma ya jenoside icyo bashaka gukora ni ukugira ngo mu magambo make ni uko ibitabo byose biba bivuga ngo jenoside ari ikintu kibi idakwiye kuzongera kubaho mu magambo make nibyo buri wese aba avuga ariko umwe wese akabivuga akurikije uko yandika akurikije n'umuco yakuriyemo n'umuco yakuriyemo n'uko abibona nk'umuntu kuko ikibazo cya jenoside ngira ngo ni naho yenda turi bugere ikibazo cya jenoside buriya suri ntabwo ari ibintu bisanzwe si abantu bicana nk'uko babivuga ni uko leta itatira igihango ifitanye n'abaturage bayo kandi ku isi yose icyo gihango ni ikihe ni uko umuturage utuye igihugu rubanda rwanda wubaha amategeko leta ikakurinda noneho uwishe amategeko akabihanirwa ndetse hari n'aho bahanisha urupfu rwo gupfa ariko uba wumva ari uko watatiye wishe amategeko jenoside rero ni igihe abantu bicwa kandi bakurikiza amategeko leta yabahaye kandi ari ishinzwe kubarinda buriya mu kinyarwanda ni ugutatira igihango gikomeye cyane ndetse ni nacyo gituma buri ubona imyaka igiye kuba mirongo itatu abantu batarumva ibyabaye ni ibintu bidasanzwe ku isi yose buriya kuko leta ibaho kuko abaturage bariho ni nk'uko mbese leta yaba yaba yiteye nk'uko kera abasaza babivugaga bavuga ngo ku ngoma ya kayibanda baravugaga ngo ariko kayibanda abaturage bapfa ni nk'aho ari ingoma yitera ubu iryo jambo kwita ingoma yitera ni ukuvuga ingoma itera rubanda kandi rubanda ntacyo yayigize mbese ni nk'umuntu ufite urugo agahindukira akarutera mbese ni uko ugatera induru mu rugo rwawe kandi ari wowe ushinzwe kururinda nuko yego noneho rero ayo mahano arabaye nuko tuti dushyireho urwibutso urwibutso mu muzi warwo urwibutso ubundi bishatse kuvuga iki
nk'uko ubisabye ubundi kugira ngo usobanure ikintu uri umwarimu n'ubushakashatsi ukumva ijambo rikoreshwa ubanza kwibaza aho rituruka ndetse umpaye uwo mukoro nagiye kureba inkoranyamagambo za kera ndazireba n'izanditswe hagati nza gusanga ijambo rwibutso ni ijambo rimaze igihe kinini kuko nakoresheje inkoranyamagambo y'umugabo witwa piyeri sumashe ni mirongo itanu na gatandatu ikintu nabonyemo ni uko nanjye ntari nzi ko urwibutso biva ku kwibuka kandi kwibuka bijyana no kwibagira bikajyana no kwibagirwa kwibagira ni ukuvuga icyo twavuganye ejo nakibagiye cyangwa cya kintu nakwemereye nakibutse ushobora no kwibagiza ikintu ushobora kwiyibagiza umuntu
icyo gihe ni ukuvuga ko ubikoze ku bushake ku bushake ushobora no kwibagirwa ariko ushobora no kwibuka ushobora no kwibutsa umuntu ushobora no kwibutswa nawe ushobora no kwiyibukisha ikintu urwibutso rero ni ijambo ririho naje gusanga ahubwo n'inzibutso bavuga ko ubwinshi budakwiye inzibutso zabagaho ni ubwinshi bubaho hanyuma rero ijambo rishobora gukoreshwa mu mibanire rikoreshwa mu mibanire n'abantu rishobora gukoreshwa hagati y'abantu n'abandi ndashaka guhera kuri utwo ingero ntoya kugira ngo tuze ku ngero nini zikomeye zireba imibanire ya leta n'abantu ari nabyo bireba inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi ubu ngubu no kuzibungabunga tuvuge ubundi kwibuka ushobora urwibutso mbere tuvuge nk'indirimbo ya rugamba uti nataye agasaro mama yampaye ako gasaro ni urwibutso rw'urukundo rw'umukobwa na nyina na nyirakuru urwo ruhererekane ni agasaro k'urwibutso rw'urukundo rutakiriho tuvuge nk'indirimbo ya canju hamisi amosozi y'urukundo abarayizi bamwe bo muri ibyo bice amazu y'urugo aho bafite agahinda k'umukunzi we batagihari cyangwa batakibaye Mhm.
indirimbo ya ngarambe franco yitwa nyirakanyana abantu bazi bakurikiraga uwo- uwo muhanzi nyirakanyana nakunze kera aha aha ibyo byose ariko icyo urabona kuri kuri izo ngero eshatu byonyine kandi ari hagati y'abantu ba- gusa Mm, harimo agahinda harimo urukumbuzi harimo n'ishavu mhm.
yuko ibyahoze bitakiriho kandi bifuzaga ko bikomeza aha ibyo rero bishobora no kugira ku- ku bantu benshi abantu bahuriye mu gace kamwe bakagira ibintu bahuriraho bakagira indirimbo bahuriraho urugero natanga Yego.
nubwo ari indirimbo y'urwibutso yibutsa jenoside yakorewe abatutsi aha iyi ndirimbo y'umugabo witwa bonome uririmba amayaga aha tuvuge u- ure- ukurikije ibya jenoside iyo ndirimbo ikwi- i- ikwibutsa ko ko muri rusange ko abatutsi ba- bo mu mayaga bashize yego ariko iyo uri umunyamayaga cyangwa ufite ababyeyi bakomokayo kandi uzi imisozi yaho iyo bakubwiye bati bakavuga bati mukazarusenya kampanda bati mu- mu- muhero wa Ga- wa gatarara bakakubwira bati ku gicumbi cya mututu bakakubwira bati mu gati Mhm.
bakakubwira bakakubwira umurinja eh, bakakubwira ikarama ka ka shari yego Ah, aho hose wumva hari ahantu bari gukora ku mutima gusumba abandi nabwo urumva ni urwibutso rureba bose gato ariko rureba cyane cyane abo bantu bo muri ako gace Na- iyo ndirimbo ubwayo nayo ni urwibutso Eh,
ni uko ubwo ni uduce byarebaga uko ikoreshwa umuntu n'undi n'abantu batari benshi cyane mhm.
ariko byose bikagendera ku kintu kimwe ni uko uri kwibuka iteka haba harimo agahinda haba harimo ishavu haba harimo n'intimba Mhm.
kuko ibintu byabaye bitari bikwiye kubaho noneho rero yari amahano bikaba bigamije iki yari amahano yabaye yari yego amahano rero nk'ibi bireba igihugu Ah, ibi bireba igihugu ubundi no ku gihugu ariko bishobora kuba atari amahano bikaba urwibutso Yego.
mbanze mbere n'aho ngaho aha tuvuge nko kugira ngo umenye eh, muri abanyarwanda ba bo hambere mbere y'uwo mwaduko w'abazungu ntibandikaga abami ntibandikaga ariko basigaga inzibutso z'uko babayeho yego ibigabiro by'umwami aha aho abami bahambwaga ziriya zose ni inzibutso zo kwibutsa yuko ubwami bwahoragaho niko batekerezaga kugeza uko amasekuru akurikirana ko u rwanda ruhoraho kugira ngo ruhoreho n'ibyo bigabiro by'abami igitangaje nibyo navuga kwibutsa no kwibagiza kugira ngo wibagize ibyo bigabiro uzi icyo abapadiri bakoze bagiye bahashyira za kiliziya ibi- ibi- ibyo bigabiro bakabitema bakibagirana Mm, urugero mm, ibyo bigabira ahantu ushobora kubisanga ubu ngubu ni nyamasheke kuri paruwasi ya nyamasheke kubera ko musinga yumvikanye n'abapadiri bashaka kubaka atari ko muzibuke ibigabiro bihari muzabikomeza yego barabikomeza n'ubu ugeze i nyamasheke urabibona nagezeyo ubwo mperuka mu rwanda hashize imyaka itatu aha ibyo bigabiro birahari nicyo cyonyine bisigaye byerekana yuko rwahugiriye atuye mu rwanda uretse inzandiko eh, zanditswe nyuma Mm, nabyo ni ikimenyetso ubwabyo ni urwibutso rwi- ariko rutarimo akababaro ariko wenda ushobora kuvuga ati yaba ushobora kwibaza ati "Ah, wahageze uravuga ati "Ndumva aha hari hari ingangurarugo bamubyiniraga buri mu gitondo bavuzaga ingoma mhm, bikagutera gutekereza mm, ibyo rero icyo nacyo ni icya- cyabagaho ushobora kwibagiza na bene ibyo nabyo ushobora kubyibagiza Eh, ariko ku- ku byo bavugaga by'ingingo nkuru urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ziriho mhm.
ikintu gikomeye cyane ni icyo maze kuvuga mu kanya amahano yarabaye kubera ko resha- leta yishe abaturage igomba kurinda Mm, ikibazo si ahangaha ni uko yishe abatutsi ariko leta ishobora kwica n'abandi iyo mvuga leta simvuga leta y'u rwanda iriho ubu cyangwa iki kuko leta ubwayo i- itekereza ko izahoraho ah, uko amasekuru akurikirana ahangaha yenda na- nakoresha ijambo padiri kagame yakundaga gusobanura gute- gutandukanya iyo yita leta na kavumenti mu Yego.
gatabo yanditse keza cyane aha leta ni ikintu gihoraho Leta leta y'u rwanda ni ukuva kuri rwabugiri kugeza ubu mabe kuva kuri ruganzu kugeza ubu Yego.
Ni ingendo ihoraho Eh, Eh, leta y'u Burundi ni ukuva kuri ntero rushatsi kugeza ubu iyo ni leta kuri ka- nkurikije uburyo ko kagame yasobanuye ayo magambo kandi yabisobanuye neza kandi ikazakomeza ikabaho Eh, Ah.
naho kavumenti kavumenti ni uko za re- za guverinoma zigenda zisimbugana ndetse na- ari nazo nk'iyo twavuga iheruka eh, niyo yakoze ariya mahano yego ikirabo i- i- ni kavumenti yakoze ayo mahano ubu rero gushyiraho izo nzibutso Mm, ni nk'ikimenyetso cy'uko kavumenti iriho ubu wa mugani ujya kuva muri mirongo icyenda na kane mhm.
Eh, interuro ifite ni uko leta igiye kongera noneho ikagarura ikagarura cya gihango yari ifitanye n'abaturage kuva kera ikabarinda kandi kugira ngo ibarinde noneho ni ukwibutsa amahano yabaye kugira ngo atazongera kubaho kugira ngo ayo mahano atazongera kubaho n'ukundi Eh,
kugira ngo yigishe n'abaturage n'abana mu mashuri kuko kubaho ari ukubana mhm.
ko u rwanda ari urwabo nibo baru- ba- barusagasira rukazahora nk'uko abanyarwanda ba- ba- babivuga kuko u rwanda igihugu gitekereza ko kizahoraho iteka Eh, uretse ibyago rwacyagira Ah. reka nibutse abatwumva ko turimo tuganira na professor dr josias semujanga ni mwarimu muri kaminuza y'i montreal université de montreal muri canada turaganira rero ku cyo urwibutso rugaragaza icyo urwibutso rugamije duhereye ku nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane Profesor ubundi iki kiganiro rero ntabwo ari icyawe nanjye twenyine gusa ahubwo ni icya banywanyi b'ijwi rya amerika mukaba arimo mwiganirira nagira ngo nkuzanire babiri bategereje kuri telefone bamaze akanya bategereje turahera kuri jean claude ngoboka hanyuma tuze kugusha kuri jean batiste washyizeho kuri facebook ko yitwa rwanda ubwo araza kutubwira irindi zina rye nyakuri hanyuma mbasabe kujya babaza utubazo tugufiya duhere kuri ngoboka jean claude ngoboka we karame karame urahura urakomeye muraho neza murakarama yego yego bwira umutumirwa aho uherereye ubwo nk'uko bisanzwe muravugana na ambasaderi ngoboka jean claude w'ijwi rya amerika hano mu murenge wa gashanda ni mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka ngoma mu kagari ka kerwa mu mudugudu wa rurema ya mbere nkaba ndi umukozi w'ikiganiro muri isanga muri rusange ku buryo dutangamo ibitekerezo kandi tu- tukungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko iba yateguwe muri uyu mwanya muba mwatugeneye oya jean claude ntabwo uri umukozi w'ikiganiro muri isanga kubera ko ntabwo ari umurimo twaguhaye wo kuguhemba ahubwo we ni uko ugikunda gusa
Eh, tubyumvikaneho cyane.
Eh, nuko baza akabazo kagufiya rero Ne- nibyo koko nk'uko mwabigarutseho insanganyamatsiko yavugaga ko ku ru- ku rwego rwo kuvuga ngo in- urwibutso rusobanuye iki nibyo koko muri ibi bihe turimo byo kwibuka by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ni ku nshuro ya makumyabiri n'umunani twari tumaze iminsi turi mu cyumweru cyahariwe kwibuka hano mu gihugu cyacu cy'u rwanda kikaba cyanashojwe nimugoroba ariko ya minsi ijana n'ubundi izakomeza kuzirikanwa ku banyarwanda muri rusange buriya rero icyo nashaka kugarukaho urwibutso ikintu ahanini rudusobanurire by'umwihariko z'urubyiruko muri rusange hari urubyiruko rushobora kuba rwara- ruvutse rwaravutse nyuma y'uko jenoside iba ariko se wagushije ku Ariko usanga- kabazo niko gusha ku kabazo nibyo bya twihuta nibyo byadufasha Eh, ikibazo rero nari mfite Mm, ikibazo cyageraga kiti na- nashaka kubaza ubu poroferi mhm.
hari amagambo akomeje agenda agarukaho ariko ahanini ngasanga nanjye harimo inyunganizi nakuragamo by'umwihariko nk'umukozi w'iki kiganiro noneho ku rwibutso wenda hari amateka aba ahari kuri urwo rwibutso none hari nk'urwibutso ushobora gusanga ruhari ariko ugasanga imibiri yari iri muri urwo rwibutso yarimuwe irajyanwa mu rundi rwibutso ese nagira ngo mubaze urwo rwibutso wenda iyo mibiri yakuwemo ubwo ni amateka agomba gukomeza gusigasirwa agomba kubaho yewe urakoze cyane ngoboka we Mm, gusa ikindi nashaka kuvuga reka ahita agusubiza reka ahita akubwira icyo abitekerezaho akamaro rufitiye abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko hari amateka dusanga tugasobanurirwa ndetse hari n'abo tuhasanga baba barushinzwe buri gucana umunsi ku munsi bagasobanura amateka y'abarusuye yewe urakoze Rero cyane nsubiye aho.
urakoze cyane rwose reka porofeseri semujanga agusubize porofesa umwanya ni uwawe Eh, ikibazo ubajije kirumvikana ikibazo cy'uvuga nyuma ya jenoside abantu bahambaga abo bashoboye uko babishoboye ababo abo babonye bagahamba abantu babo yaho nyuma ya jenoside hari umuntu a- kwari ugushaka kubaho Ah, nagezeyo muri mirongo icyenda na gatanu bwa mbere ngera mu rwanda icyo gihe icyo kibazo cyari kitaribazwa kubera ko u- ingunda nshinga nta byinyo Eh, na leta ubwayo icyo- na- na- na gavumenti yari igiyeho yari ikishakisha abantu bose bakishakisha bari mu byo bita shuguri iyo wabonaga umuntu wawe waramuhambaga iyo wagiraga amahirwe Ah, ugize- ugize iyo wagiraga amahirwe kubera ko uh, n'ubu ngubu hari hari hari abo N'ubu hari abatarabona.
yego hari abo tutazi aho bari hari abo tutarabona n'ubu Eh.
nyuma rero haza kujyaho nyine iyo politike cyangwa ubwo gutekereza iby'urwibutso noneho biba ngombwa yuko abantu aho bagiye ba- bahambwa hirya no hino babahuza kugira ngo bandike amateka ya jenoside kwandika amateka ya jenoside ni ukugira ngo abantu bajye bibuka bahuriye ahantu hamwe byo kuba ikintu cy'umuryango kiba ikintu cya rubanda kiba ikintu cya gavumenti kiba ikintu cya cya rubanda rwose Mm.
hari ari abantu bapfushije abantu ari n'abandi batapfushije ariko bumve ko babashyire hamwe ndibuka urugero naguha ni ni ahantu nigeze kukubwira indirimbo ya bo ya bonome ku mayaga Mm.
bagombye kubakura ahantu hose babajyana ku- ku rwibutso ruri ahantu hitwa i nyamiyaga kuri- hafi ya paruwasi nyamiyaga hari abantu hari bashyize abantu bavuga ko hari abantu ibihumbi mirongo inani n'icyenda Mhm.
icyo gihe bagira urwibutso runini icyo gihe amateka yandikwe eh, abazagira ubushakashatsi kera n'abanyeshuri bajya kwiga amateka babimenye n'amazina y'abantu abahaye Mhm.
ni ukugira ngo mbese jenoside ive ku ive ku ku kibazo kireba umuryango kireba umuntu kiba ikibazo cya rubanda kiba ikibazo cya guverinoma noneho rero kubera ko na jenoside ari icyaha ndengakamere cyibasira inyokomuntu muri rusange niyo mpamvu n'isi yose igomba kubimenya igahora ibyibuka cyane cyane igomba Ah.
kubimenya kuko ni jenoside twibutse ko yatangiye yata- iryo jambo ryatangiye gukoreshwa igihe bicaga abayahudi bo mu- i burayi I- ibihugu hitler yabaga- yabagamo Bibiliya, eh, bicaga abayahudi nta cyaha bakoze kuba ari abayahudi bwari ubwa mbere ku isi ibyo bintu bibaho niyo mpamvu jenoside si ubwicanyi busanzwe ni ukugira umugambi wo kumara abantu leta igira umugambi wo kumara aba- igice cy'abaturage kandi nta kindi bakoze uretse kwitwa ubwo bwoko mu rwanda ho kubera ko gutandukanya umutu n'umututsi ntibyoroshye bagombaga kubahana gushyiraho na identite kugira ngo bigendane ufite imyaka cumi n'itandatu bakabyandika mu bwoko bwabo Eh, ni ni indengakamere kuko umuntu wese ku isi agira ubwoba iyo habaye jenoside mu gihugu wibaza ikibazo ese leta ndimo yo yazabikora Eh, kuko ni- ni ibintu bidasanzwe ubundi Mm.
nuko noneho rero duhamagare jean baptiste wiyise rwanda jean baptiste we yego yego uraho neza
muraho neza muraho neza ubundi si izina rya so na nyoko ni irihe nindagije imana jean batiste nkaba ndi kayonza nyamirama Eh, ni mu mu ntara y'uburasirazuba Eh, ni mu ntara y'Iburasirazuba nu ikibazo cyangwa se igitekerezo ariko kigufi igitekerezo ngewe ne- mfite nikimara gushyira hiriya posite nabonye abantu komanteri zabo zimwe na zimwe ngo urwibutso ngo ni ugukomeza ngo kuzura akaboze ngo ni ugukomeza kubiba inzangano ibyo ngibyo tuvuge ni aho ishakiye eme wabyanditse ngo urwibutso ni ukuzura kaboze bikagarukana inzankano n'amacakubiri mu bantu eee ok ubwo wenda hari n'undi ubitekereza gutyo yego
ariko ngewe icyo mvuga urwibutso ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuba ibizangano ngo cyangwa no kuzura kabuze oya niba ha- haba ikintu cyiza cyaba n'ikibi kigomba kwibukwa Mhm.
ari jenoside rero ni amateka yacu nk'abanyarwanda niba ari ukusigasira ibimenyetso bya- byagiye biyibaho ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ari kuzura akabuze biriya nta kidasanzwe kirimo kimwe n'uko ibyiza wabyibuka yeee
ngera icyo nari kuvuga numvaga iryo jambo ari ijambo uwo muntu iryo jambo rya- ryabaye ribi cyane rwose ndagushimye ndagije imana baba murakoze ye noneho duhamagare twagira yezu hagati aho ngaho kandi nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku kamaro ko kwibuka ku kamaro k'urwibutso duhereye kuri iyi minsi kuri iyi myaka makumyabiri n'umunani ishize jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ibaye duhamagare rero twagira imana twagira imana we Eh, twagira yezu nako mumbabare ni twagira yezu twagira yezu muraho neza Uraho urakomeye.
muraho neza, Tomasi.
yego yego Nu- nubwo nibyo koko ni mariseri twagira yezu tuvugana ari i kigali hano kibagabaga mu rwanda mfite ikibazo kimwe ah, n'igitekerezo Nda- reka mbere ku kibazo kugira ngo aze kuba ari gushaka igisubizo mu gihe cyo gutanga igitekerezo ye
iyi gahunda yo guhuza inzibutso musanga ko buri gace ahantu hashyinguye abazize jenoside ko haba hari amateka yaho yihariye bafite gahunda ki ku buryo amateka yabereye ahantu ku gasozi runaka atagomba kwigera asibangana mu gihe habayeho guhuza inzibutso aha ndakubwira nk'impamvu eshatu iwacu ni i musanze mu majyaruguru y'u rwanda busogo hari urwibutso rufite amateka yaho yihariye mu kinigi naho hari urundi rwibutso naho hakaba amateka yaho yihariye ugasubira inyuma ukajya hariya kuri daperi kuri urwibutso rushyashya rwanashyinguwemo Mu mujyi- ejo bundi kuri kuri udapera uvuga ni mu mujyi eh, kuri eh, kuri daperi yo mu ruhengeri Eh, none ugasanga mu- ubwo mu- mu karere ka musanze izo nzibutso eshatu busogo kinigi na musanze hari amateka ya buri gace yihariye nagize impungenge rero ziteye zitya ese ntabwo hashobora kubaho guhuza inzibutso ngo mu rwego kugira ngo bazibungabunge neza ugasanga amateka abereye busogo aribagiranye cyangwa abereye kinigi kuko iyo urebye nk'ibyabereye hano muri paruwasi ya nyamata ukareba murambi ukareba bisesero ukareba nyange basenyerwaho kiliziya ayo ni amateka makuka yihariye Mu- muri gahunda yo guhuza inzibutso bafite gahunda si ku buryo amateka n'ibimenyetso by'ahantu icyaha cyabereye jenoside yabereye ku buryo icyo kimenyetso kitazigera gisibangana ye noneho rero wavuze ko wari ufite n'agatekerezo igitekerezo ariko ko ugahine yego agatekerezo ndagahina ye kugira ngo duhe n'umwanya n'abandi Eh, abo bantu bapfobya jenoside harimo n'aba ngaba nabonye nyine batanze komenti kuri poste aba ngaba ni ukujya turabareka ntabwo umuntu waguteza ibimene by'amacupa by'ibicupa kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza muri mirongo cyenda na kane ashobora kugutega ibicuma ngo biguhangayikishe kuva muri mirongo itanu n'icyenda ugenda mu bimene by'amacupa ntabwo uyu munsi muri bibiri na makumyabiri umuntu yagutega ibyo bituma ngo biguhangayikishe neza bazavuga ariko u rwanda rurakataje mu iterambere ye Noneho, kandi none se uyu munsi ahubwo dufite nyine abantu benshi bakomeye.
usibye ibyo ngibyo uvuga ngo bazakomeza bavuge n'ibi ngibi ariko tuba turi gufatanya kugira ngo dusobanukirwe nabyo ni uburyo bwo kubafasha kumva nabyo ni uburyo bwo kubafasha kumva ariko nk'ahangaha usanga umuntu aje yashyizeho poste ari- nani yashyizeho komenti yavuze ibi yavuze ibi ntabwo abantu ba- bafite imyumvire yabo hari abantu batarabona ko hari aho u rwanda rwahuye n'aho rugeze kuko impamvu bivuga Mm, muri jenoside zabayeho ku isi iyo mu rwanda yonyine niyo ifite umwihariko w'akataraboneka jenoside yakozwe n'abanyarwanda ubwabo bavuga ururimi rumwe igasubira inyuma igahagarikwa n'ubundi minsi n'abanyarwanda ubwabo nanone ni ukuvuga ngo turakomeye kandi kwiteza imbere n'ibyo by'ingenzi murakoze twagira yezu urakoze nawe yego mu-
Eh, porofesi ikibazo cya twagira yezu rero eh, ubwacyo ni ikibazo gisanzwe ni ikibazo kirebana n'uko urwibutso ibyo nahoze mvuga ko kwibuka iteka bijyana n'agahinda bijyana no- n'akababaro bijyana n'ishavu n'uko ibintu byabaye bitari bikwiye kubaho ibyo ni ibisanzwe niyo yewe ne- na biriya ndirimbo twavugaga byose uba wifuza yuko n'umukunzi wawe mutatandukana aha rero noneho ni abantu bapfuye bazira yuko babise ko ari abatutsi ibyo rero ni agahinda kumvikana ibyo kuvuga ngo guhuza guhuza inzibutso ibyo ni byo kugira ngo mu cyongereza babyita manajimenti ya re- ya- ya gavumenti kuko ntabwo nta- nta mikoro iyo babahurije hamwe bandika abantu bo- buriya amazina yose azajyaho nicyo ki- nicyo ubundi kigamijwe naho batarayashyira ni uko kugira ngo kuko iyo ubishyize hamwe byoroha gushaka amikoro yo kuzibungabunga ni nacyo gituma ubu bashyizeho enye ku isi bazajye muri unesco babone n'uburyo bazazibungabunga ndagerageza kumva imikorere ya kavumenti irivuye kugira ngo igarure cya gihango cya kera tutibagiwe ko nubwo haba urwibutso rumwe ru- runini rukavuga icyo ruba ruvuga ni uko leta bu- kavumenti ivuze iti kuva ubu na kavumenti izirakurikira dukwiye kugarura igihango leta u rwanda rugirana n'abanyarwanda ni ukubarinda uwishe amategeko akaba ari uhana icya kabiri icya kabiri kandi gikomeye ngumva twagereza yavugaga ni nk'aho hari undi uzabikora ibyo byo kureba ibya manajimenti uwo atarimo Ni- ni buriya ni ni- ni igihango kireba abantu bose kuko leta zirazivaho ariko leta kuko guverinoma zivaho ariko leta igumaho leta ni iki leta ni u rwanda u rwanda ni abanyarwanda ni abaho kera bakoze ayo mahano ni abariho ubu ni n'abazavuka nuko ni ishene y'abantu bose be ni uruhererekane Eh, icyo ni cyo na- nu- ndumva cyane cyane icyo twagarukaho twatsimbararaho ni urwibutso urwibutso ni ukuvuga ngo tugaruke kuri icyo gihango cya leta n'urw- n'abanyarwanda u rwanda n'abanyarwanda noneho tubihanire twese nicyo gituma byigishwa mu mashuri noneho uti hari abundi bavuze ati hari aba- hari ababipfobya hari ababivuga nabi hari abavuga ngo ibyo muri aya magambo mu nkoranyamagambo nigeze kuvuga hari ukwibagiza no kwiyibagiza ikintu no kwibagizwa ikintu ariko icyo dushinzwe hano ngira ngo eh, ndavu- ijwi rya amerika nanjye ubwanjye mumamagara nk'umushakashatsi n'abo turimo tuganira ni uku- ni ukwibutsa no kwiyibutsa uko byagenze kubera iki kugira ngo jenoside itazongera kubaho itubyibagirwa akantu gatoya nshatse kugaruka kuri ku- ku byo twagereza avuze ambabarire Ga- gakwiye gushyiraho komenti avuga ibintu byo mirongo itanu n'icyenda guhoraho zaba abandi mu kwibuka rero buriya cyane cyane iyo hari ibintu nk'ibi byo kwibuka jenoside yakorewe igice cy'abantu hano jenoside y'abatutsi i burayi jenoside y'abayahudi buriya twibuke yuko kwibuka harimo ibintu bibiri ushobora kwibuka ugashyiraho urwibutso kugira ngo amahano yabaye atazongera kubaho ushobora no kwibuka ugahera mu kababaro ukavuga uti ababikoze ndabazi n'ababakomokaho n'aho baturuka ibyo rero ni uguhera mu gahinda ibyo ni ugushaka ko amateka yabayeho ata- a- ahinduka amateka ntahinduka ahubwo uhindura ushobora gukora kugira ngo igihe kiri imbere mu rwanda bakwiye bakoresha ijambo ibihugu bitari byiza ngo ejo heza hazaza bakanongeraho ejo heza hazaza ni ukwifuza yuko ayo mahano atazagaruka icyo gihe rero iyo ushaka ko amahano atazagaruka uriya uvuga ariya magambo y'amateshwa uramwibutsa kuko nicyo ku- urwibutso ruvuga uramwibutsa ukamubuza kwiyibagiza ukamubuza n'abandi bamwibagiza niyo niyo ntunze nicyo kintu umuntu ashinzwe nkeka ko ari aho nabigaruye yego ni porofeseri ariko dogiteri akandi kantu gato nashaka kongeraho ntarakibagirwa yego Twa- twagira yezu yibuke ko hari filime na niba atarayibonye azayirore yitwa rejisite
le juste ariko yo ni nirebana na jenoside yakorewe abajuifu abayahudi irahari ku banyarwanda ndakubwira amazina atatu ah byerekanye i karongi ah,
umugore witwa ndamwita umugore umugore witwa josephine dusabimana mhm.
ukuntu barimo bica muri karongi hariya ku kibuye we yagize uburyo agenda ahisha abantu uburyo yakodeshaga amato akabajyana ku ijwi I- undi ni uwitwa foruduwadi Ka- karuhije w'inyamabuye hariya muri gitaramo ubwo bamaraga abantu yacukuye indaki ahishamo abantu bagahumeka ku manywa nijoro bagasohoka bakajya mu muhanda bakagaruka saa- nka saa kumi n'imwe Mm. saa kumi n'imwe mu gitondo amaso igisimba w'i kigali baramwica Eh, niyo rero yiroye ni ukuvuga ko muri abo bantu bagize ubwoba bakica cyangwa abandi akazi koko hari abo- iyo jambo regisite rikoreshwa n'abayahudi kubera ko mu mitekerereze yabo ko hazahoraho abakiranutsi bakeya bazakora bakora neza kugira ngo abantu babeho icyo bisobanuye Ah, nk'abo bantu bonyine ni bake cyane hari n'abandi bara- barabavuga mhm, ariko abo bonyine baguha icyizere mm.
kuko icyo dushaka ni icyizere cy'uko bitazongera kubaho nk'iyo filime yayireba bya- byamufasha kuko yakorewe no mu rwanda
ye Eh, reka twizere yuko abyumvise azayishaka filime Eh.
yitwa le juste pesa profeseur dr josias semujanga ni mwarimu muri kaminuza y'i montreal université de montreal muri canada niwe turimo tuganira kuri iki kintu cy'urwibutso n'icyo rufasha mbese akamaro k'urwibutso kuri telefone dufite elias ndi kumwe nayo na sabimana daniel duhere ku munywanyi w'ijwi ry'amerika ndi kumwe nayo hanyuma sabimana nawe abe yihanganye ntabwo tumwibagirwa ndi kumwe nayo sabwe urahura akomeye muraho muraho neza toma ndakomeye ndashima imana aleluya nuko bwira umutumirwa aho uherereye Eh, mbanze kuramutsa porofeseri dogiteri porofeseri kuba nayemeye kuza gutanga ibitekerezo ku ijwi rya amerika urakoze nawe yego hanyuma eh, jewe ndi mu gihugu cy'uburundi mu ntara ya kayanza aho bita muri komine kabarore ndahabona yego hanyuma akabazo ni nka tubiri nagombe kubaza nyakubahwa porofeseri ni ukuvuga mbe ko eh, eh, ba- m- eh, bagombe binjize ibi byi- urugwibutso muri unesco muri uriya muco wa unesco eh, ririya shami rya, eh, ryo mu rya nasiyo zini hari ikintu byoba byimirije gufasha u rwanda hari hakunguka u rwanda ruzohungukira ye Eh, icya kabiri icya kabiri nacyo mbona nshaka kuvuga mbega ubu ko mbona buri mwaka buri mwaka bama bibuka bariya baturutsi ba- bashoboye bishwe kiriya gihe ni ukuri ya jenoside sindayishyigikiye kandi ariyo nama biyakozwe mu rwanda eh, eh, mbere bituma n'isi yose imera nk'ihungabanya mu- muri ariya mezi makeya none ubu ko ko baguma babyiruka buri mwaka buri mwaka ubu kandi bizohava bitwega bituma inzangano ziba hagati y'abariko baravuka ubu gatosanga habaye kuzihora mu bihe bizoza tutazi igihe murakoze utubazo twanjye twarumva ye urakoze cyane ndi kumwe nayo porofesi bu- buretse kumusubiza Yego, tubanze murakoze.
duhe ijambo na nsabimana daniel nawe noneho uze kubasubiriza rimwe kandi nibutse yuko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nsabimana we karame bwana toma urahura akomeye uraho neza Ye. yego ndakomeye nuko none se nyinshi bwana toma yego minsi myinshi ariko reka twe kwiganirira tu- ture- tu- kuko ni ikiganiro cy'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ntabwo ari cyawe nanjye twenyine ahubwo bwira umutumirwa wawe uherereye hanyuma uhite ugusha ku ngingo okay murakoze cyane Mm, herereye mu burengerazuba bw'u rwanda y'amashiki ruharambuga mm,
So, ndagira ngo mbanze nshimire porofesa ni ukuri aduha ibisobanuro byiza kandi bunejeje pe ariko ubusobanuro ni ijambo ry'ikinyarwanda ko kwege nakuze numva bavuga ibisobanuro igisobanuro ubusobanuro bivuga ikikomereza ikomereza igitekerezo cyawe
ariko bwaratuma ikinyarwanda nyine ni uku giteye uyu bwoko bw'ubushaka gupfobya ni ubusobanuro buriya buri aho ngaho budafite niko mbyumva ikomereze rata Eh, arakoze cyane nagira ngo kino porofeseri waje kudusobanurira ah, ariko nanjye ndaza ndunga mu byiwe rwose nkatwe dutuye mu rwanda twamenye ibyiza by'inzibutso inzibutso rwose ni ingirakamaro zibika amateka abashaka no guhakana no gupfobya bazaze barebe rwose mhm.
so ngende negereye ahantu hari urwibutso urwibutso ruriya rugiye gushyirwa muri unesco rwose usanga ni ibikorwa byateguwe kandi bibungabunzwe usanga ku buryo amateka atazapfa kwibagirana ubwo urashaka kuvuga uruhe se igihumbi urashaka kuvuga uruhe urwo wegereye urwibutso rwa rwahitwa igashirabwoba muri Nya- muri- muri nyamasheke nimba muhazi simba narwo se baza ru- u rwanda rurasaba ko rujya muri unesco
neza cyane pe kuko inzibutso zindi zari zihari ze- zari ziruturanye bagiye bazegeranya imibiri ku- igakusanyirizwa muri urwo rwibutso so ni muri gahunda ya leta nyine ifite yo ku- yo kwagura inzibutso zikaba nkeya mu gihugu ziriya nzibutso rwose ni- ni byiza pe ni byiza bizatuma nkatwe urubyiru- urubyiruko tuta- tutari tuzi amateka twibonera ibihamya kandi tukanazisura tukamenya amateka yaranze igihugu cyacu ye nsabima urakoze Eh, koze bwana tuma ijwi ry'amerika noneho rero porofeseri semujanga umwanya ni uwawe
Ah, iki- i- ibibazo abajije umugabo wo muri w'ikabarore mu kayanza niwe agira izina rya rimwita yitwa nde?
Ni- ndi ku- ndi kumwe nayo elias ndi kumwe nayo abajije ikibazo kamwe ni akabazo koroshye ikibazo cya unesco unesco ishinzwe uburezi n'umuco ku isi yashyizweho ni- nibutse ko yashyizweho ibigo byinshi bya za loni buriya byashyizweho nyuma ya mirongo ine na gatanu niho loni yashyizweho nayo ubwabo yashyizweho kugira ngo jenoside izazongera kubaho ni nayo yashyizeho amategeko yose menshi y'uko ibihugu bikwiye gukora bikarwanya jenoside icyo ni ikindi kibazo kuko iyi- i- mu rwanda yabaye kandi amategeko yari ahari ariko unesco ishinzwe umuco ku isi yose hari ibintu rero i- i- kubera za leta ikintu igihugu gifite cy'umwihariko cyangwa ki- ibintu baka- ba- iyo- uru- uru- urwo rwibutso bakarugira tuvuge nk'igihugu cy'uburundi bashyizeho yuko biriya byo kuvuza ingoma Eh, ko biba umurage w'isi yose mhm.
nubwo abatambira ingoma bavuza ingoma b'abarundi babikora neza n'abanyarwanda babikoraga n'abandi banyafurika benshi bazi kuvuza ingoma ariko basanze iz'abarundi ari umwihariko Mm.
icyo gihe uti uburundi bukuramo iki inyungu yihe inyungu ni uko uburundi ni igihugu ni igihugu mu bindi ku isi iyo uzanye akarusho nawe bakuboneraho ko wakoze neza ni byiza Mhm.
urabishimi- urabyishimira nta yindi nyungu irenze iyo nkeka mu rwanda naho eh, icyo gihe baguha n'ubundi uruba- nubwo ari make muri mexico yo kugira ngo izo ngoma zizakomeze Mhm.
na jenoside rero nubwo ari ikintu kimwe cyakozwe n'abantu kuko jenoside ntikorwa n'inyamaswa na inyamaswa cyangwa n'abantu babaye inyamaswa Mm.
nayo rero ugomba kuyibuka kumenya ko abantu bashobora kuvuza ingoma bakatamba bakabitangaza ariko ejo akica cyangwa n'abandi ni iki- ni ukuvuga ni ukugira ngo u rwanda n'amahanga ku isi bongere bafate ibyo bari baravuze mbere muri mirongo muri mirongo ine na kane ko Mhm.
jenoside itazongera kubaho kandi irongera ibaho ni ukurwa- ni ukugerageza kuko Ariko rero, imibanire Professor- y'abantu n'abantu Professor, ndakeka ashobora kuba yanatekereje ku rwego rw'u- rw'u- rw'u- rw'u- nabyita rw'imari mu magambo makeya hari inyungu mu rwego rw'imari u rwanda rushobora unesco iramutse koko yemeye ko ziriya nzibutso ziba umurage w'isi yose hari inyungu u rwanda rwabikuramo mu rwego rw'imari ntabwo ari u rwanda ubwarwo ahubwo ni ni ni- ni- ni- ni ibihugu byose byo ku isi kuko icyo gihe izo nzibutso ziba zibaye iz'isi yose leta rero bamba icyo gihe unesiko itanga amafaranga yo kugira ngo bazibungabunge Mm.
nk'uko ziriya ngoma z'i burundi nazo bashobora gutanga amafaranga bikenewe ko bazibungabunga Mhm.
ariko mu buryo si inyungu yo kuvuga ngo igihugu cyungukiramo muri ibi by'imari ni ikintu kiri hejuru cyane ni ukuvuga ati ni ikintu kitureba twese noneho dushaka mikoro kugira ngo icyo kintu kitazibagirana hanyuma nanone nkunganiye nkunganiye Ashyiraho- ye- eh, nkunganiye ahandi hantu unesco nyine mu byishinzwe harimo umuco ariko harimo n'uburezi Eh, Ye, ni yes, ukuvuga yego, ngo- yego, yego, urakoze ni cyane.
ukuvuga Yego.
ngo bigiye ikintu kigiye mu muco nabwo ikintu kigiye mu murage w'isi yose ni ukuvuga ko n'isi yose mu by'ukuri iba ifite inshingano zo kukigira
yego Aha.
Ikanaki- cyane cyane ikagi- ikanakivuga ku buryo nk'ubu hari abana bava ino muri canada bava muri amerika bava ahantu ku isi yose bakajya kureba auschwitz aho abayahudi bashiriye muri polonye Mm.
Ibyo biri mu bigo bimwe icyo gihe bibaho kubera ko bi- bikorwa ni muri ubwo buryo imiswi ifasha wongeye ku- yongeye gushyiraho ariko ikindi akandi kabazo kavuga ati se guhora babyibuka Eh, ntabwo byatuma abantu bongera kuzasubiranamo kera mhm.
aha ngaha yabajije ibibazo bibiri ese kwibuka twibuke cyangwa twiyibagize kuko nibutse mu mu ntandaro y'amagambo mu ntero y'amagambo nibutse ko kwibuka harimo kwibutsa harimo kwiyibutsa harimo no kwiyibagiza Mm.
hari no kwibagirwa ibyo rero byaba bigiye muri mu- nko kuvuga ngo twibagirwe dutangire bushya ibyo rero mu kinyarwanda no mu kirundi bavuga ko niho ni nko kurimira ku rwiri cyangwa guhingira ku rwiri Mhm.
ntacyo wasarura Ni- niko jyewe nabisobanura Mm.
A- ariko nongeye ku kantu gatoya kuko yabaje ibibazo bikomeye sosiyete uko tuyibona ubu cyangwa yabaho mu mirongo icyenda na kane na- siko yahoze ko jyewe na urugero ubwire kabarore yuhawe ndahazi Mhm.
naho i burundi muri mirongo icyenda muri mirongo irindwi na gatatu ariko uko abarundi bari bameze icyo gihe nuko batwakiraga nuko bari bameze gute abo twari duturanye abo aho wanyuraga sosiyete yarahindutse Mm.
ariko si ukuvuga ko izahora uko imeze ubu cyangwa akababaro jenoside yaduteye amagume yaduteye azahoraho Mhm.
ibyo gihe waba waba ugiye mu gahinda kadashira aribyo byaba binakubwiye ko kwibuka hari uburyo bwo guhora mu mu mateka yabaye kera ukayahoramo waba ko atazahinduka hari no kuvuga uti amateka yarabaye turwane tubi- tu- tube intwazi kugira ngo ayo mateka atazagaruka tubyigishe urakoze kandi ndi kunyibutsa ko unesco harimo n'umuco hari no kwigisha yego tubyigisha abana bacu ko nibo baza n'abuzukuru nibo bazaba bahari twe tutagihari Mm.
niyo nshingano y'abantu bakuru barera bato Mhm.
ni ukubigisha ku bana kubaho kugira amahoro kugira ngo bazabyikorere ubwabo Mm.
Ni- ni- nibyo numva na- na- na- na- nakubwira yego hari n'umunywanyi hari n'umunywanyi w'ijwi ry'amerika wanditse kuri facebook ati akamaro k'urwibutso ni ukwigisha abana ububi bw'icyaha cya jenoside ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na professeur dr josias Sem- semujanga mwarimu muri université de montreal muri canada turaganira ku byo ku by'urwibutso hanyuma kuri telefone dufite nishimwe alexi nishimwe we karamenye urahura urakomeye turashima imana haleluya nuko bwira umutumirwa aho uherereye Ah, ndi i kigali mu rwanda mu karere ka nyarugenge Mhm.
Eh, gusha ku ngingo rero mfite ibibazo ah, bitatu nshaka Yego.
kumubaza yego Ah, ejo ah, mu gihe harimo hasozwa icyumweru cy'icyunamo Mhm.
Ah, minisitiri wa minisiteri y'ubumwe mu rwanda dr jean damascene bizimana ndetse na perezida wa sena iyamuremye auguste Ah, bavuze ko eh, kandi biranakwiye ko hari abantu ba- bakwiye kuzongerwa kuri ziriya ku nzibutso mu- batigeze ba- bashi- bashyirwa ngo bajye bibuka nyine nk'abandi Ah, none ese eh, no hanze eh, ku nzibutso zo hanze aho bibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane naho niko bizagenda Ah, ikindi kibazo nagira ngo mbaze eh, numvise ko hano ku rwibutso rwa rebero ah, basa nkaho batangiye kwibuka mu wa bibiri na gatandatu ese buriya rebero urashaka kuvuga hariya nyarurama eh, hano ku rwibutso rw'intwari hano ah, re- ku irebero ku musozi wa rebero burya ni umusozi witwa Ese- nyarurama sinzi impamvu bahise rebero ntabwo zaba byaturutse ariko ubundi burya ni umusozi nyarurama uri aho ngaho nyine i kigali Eh, ni uko.
ko numvise ko eh, kwibuka byatangiye mu wa bibiri na gatandatu buriya ntibyaba byarabaye bitinze eh, cyane wenda byaba ibyo wabyumvise he niko nishimwe wabyumvise he ko numva bitinjiranamo neza n'ibis- n'ibya- n'ibisanzwe wabyumvise he ndumva ariko numvise mu kiganiro ubwo wabivuze yaribeshye wabivuze yaribeshye ntabwo byatangiye mu bibiri na gatandatu yego byatangiye kera rwose muri za mirongo cyenda na gatanu yego Eh, ahubwo nanakwibukije eh, muri mirongo cyenda na gatanu nanjye nimba nibuka neza icyo gihe na visi perezidante wa uganda kazi bwe yaje mu rwanda nawe yagiye aho ngaho inyarurama mu byo kwibuka Nta- Yego.
ntabwo yari ari mu bihumbi bibiri na gatandatu ni- ni- kuhibukira byatangiye kera cyane yego Eh, urakomeza ikindi cyari nk'igitekerezo kugira ngo nka radiyo ijwi rya amerika ah, ifite abantu benshi tuyitega amatwi numvaga wa- twabonye ko itangazamakuru nabyo ryagiye rigira uruhare ah, muri jenoside yakorewe abatutsi mu cya magana cyenda mirongo icyenda na kane Mhm.
ese ah, nk'umu- nk'umutumire mwa- mwatumiye ese babona itangazamakuru ho ah, iyo mu mahanga rigira uruhe ruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ah, by'umwihariko aho ngaho bari murakoze ye nawe urakoze cyane profeseri semujanga mbere y'uko kuko iminota ndabona igiye cyane tutaza gucikanwa n'iki kibazo nanone umukunzi w'ijwi rya amerika witwa nizeyimana daniel ya- yabajije atese buriya uretse mu rwanda hari ahandi ku isi hubatse inzibutso ku bakorewe jenoside wigeze no gukomoza kuri auschwitz nuko noneho rero utwo twose utwa nishimwe alexi n'aka ngaka ka nizeyimana bikomatanyiriza hamwe mu minota itatu dusigaranye mu minota itatu ine ubibabwire Eh, eh, icyo na icyo nagarukaho yenda i- ibyo bya mi- bya- bya mini bumwe eh, minisitiri bizimana na senateri yamuremye bavuze na ndumva ntabizi keretse sinumva ntabwo ntabwo mbizi nta kintu nabivugaho Mhm.
Eh, icyo nagarukaho ni ni- ni iki- ni icyo kibazo cya kabiri kivuga kurwanya jenoside kurwanya jenoside na nakoze ku bintu kurwanya ingengabitekerezo twanditseho ibitabo hano ha- abanyamakuru no barahaba hari n'abandi bagenda bagoreka ku mpamvu zitandukanye Mm.
abenshi si no kuyihakana ahubwo ni ukuyipfobya Mhm.
ni nka bimwe byo kwi- twahoze tuvuga twibukiranya amagambo no kwibagiza ikibi cy'ibi ngibi ni uko bisubiza abantu mu gahinda kadashira cyangwa mu makimbirane ashira ku buryo ikibi cyane ahubwo ni uko basobanura jenoside yakozwe na, na, na guverinoma y'u rwanda bakavuga ngo ni aba- ni abatutsi n'abahutu bicaye cyangwa ngo ni abahutu bishe abatutsi nubwo interahamwe n'abishe abatutsi ariko bakoreshejwe na leta ikibazo gikomeye ni igihango leta i- itatira igihango n'abanyarwanda cyangwa n'abarundi cyangwa n'abandi icya kabiri yabazaga ibi byose byo gutekereza jenoside dukoresha na hano no mu rwanda n'ahandi byatangiye kuri jenoside yakorewe abayahudi muri mirongo ine- mirongo ine kugera muri mirongo ine na gatanu inzibutso zirahari rero mm, burayi hose ahantu hose zirahari no muri amerika zirahari na hano muri canada zirahari hari musée de l'Holocauste, zirahari nyinshi no muri polonye no muri no muri isirayeli kose ahantu hose ku isi hose zirahari hano muri amerika i washington new york eh, Yewe, new york Zirahari.
paris buruseli vienne yewe no mu budage Eh, Vi- ya vienne ariho hitler yavaga irahari n'abayahudi barahagarutse nagiye no kuyisura hashize imyaka nk'itanu Ah, n'indi yo mu- muri berlin irahari kandi umuntu yakwibaza ko aba- abayahudi bari barashize nuko zirahari zose kuko nicyo nicyo zibereyeho ni ukwigisha kugira ngo ayo mahano yabaye atazongera kubaho kandi ko umuntu wese abigira inshingano ye mm.
Ah, niba Hagati aricyo aho ngaho- nasubiza kuri bo.
hagati aho ngaho ibyerekeranye na jenoside ntabwo ari jenoside nyinshi zemewe ku isi eh, niyo mpamvu hari abantu bibaza nimba hariho n'izindi nyibu- n'izindi nzibutso
Ah, iby'inzibutso bo, ibyo nzibutso bihugu byinshi ushobora kwibuka ikintu cya- cyatumye haba- ha- hapfa abantu benshi ibyo bibaho hari na erega hari n'inzibutso zireba intambara intambara ubwazo Mhm.
ibyo by'i burayi hari ntuzamize doragere na hano muri kanada irahari narwo ni urwibutso Ubu abantu bapfuye ari benshi nko mu ntambara ya kabiri y'isi nubwo batabivuga ariko hapfuye abantu bagera kuri miliyoni mirongo itanu Eh, cyane cyane bo mu burayi y'i burayi hapfuye abantu benshi cyane ni ibintu byinshi ibyo nabyo ubu ni urwibutso nk'ibindi hariya muri ya ndaki aho inkotanyi zari ziri hariya kuri sende nabwo ubwabyo ni urwibutso ahantu bari bari amezi angahe babarasa hirya no hino hari amateka yaho narwo ni urwibutso urwibutso ni ijambo rinini cyane ntabwo ari urwibutso si urwa jenoside gusa aha ni uko twavuze urwa jenoside Mm.
ni nabyo ndetse na- ni- nyitangira ngira niho twasoreza ni uko ijambo urwibutso rireba ibintu byinshi rireba aba- imibanire y'abantu babiri benshi igihugu n'ab- n'abaturage ariko byose u- u- kwibu- urwibutso kwibuka yewe no mu ndimi z'amahanga ni uko haba harimo agahinda haba harimo ishavu iyo rero wibuka jenoside yabaye cyangwa ibyo by'intambara ni ukugira ngo bitazasubira kugira ngo abaturage bariho n'abazavuka babigire umugambi wabo wo kurwanira amahoro hanyuma na, na- na leta yongere muri cya gihango cyayo n'abaturage bayo cyane ikirwanire Mm.
ariko leta yonyine ntiyabi- eh, eh, leta gavumenti ntiyabishobora byonyine abaturage batajya- batagiye muri uwo mugambi ni nacyo gituma kwigisha ari ikintu gikomeye cyane kandi ntabwo wakwigisha ibyiba- ibyo utibuka nawe ubwawe utazi Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ni aha duhiniye iki kiganiro twaganiraga na profeseri dr josias semujanga ni mwarimu muri kaminuza y'i montreal université de montreal muri canada twaganiraga ku rwibutso profeseri ndagushimiye cyane rwose ukomeze ugire umugisha
bibuka amateka yacu aho ubumuntu bwabuze urukundo rukabura
abana bawe rwanda bakicwa bazira uko bavutse
twabuze ababyeyi tubura abavandimwe n'inshuti
abo bose bazize akarengane bishwe urw'agashinyaguro
twizeye ko uwiteka yabahaye iruhuko ridashira
ntabwo tuzigera tureka kubibuka hora rwanda haguruka umurike maze isi yose ibimenye byabaye bitazongera ihorere rwanda haguruka umurike maze isi yose ibimenye byabaye bitazongera ntibizongera ntibizongera ntibizongera ibyabaye ntibizongera
aya mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi abanyarwanda twishyize hamwe turakora twiteze imbere